Tuniin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa geejimaataatti galgala sa'aatii lamaa hanga sa'aatii sadiitti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isiniif dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Isanii hardhallee isaatii qabdan keessaa daqiiquma soddoma fuutaniitiin raadiyoo VOA Waashingtan DC irraa dabruu jirti hirkeeyyattaniitiin nu caqasuuf jirtan nagaa san gaafachaa san galateeffannallee oliin qa'ee san nagayaa isanii warra bokkaatiin bokkaa quuftanii jecha gara keenyatti bitootis 25 barii 2015 ansora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu hantuu jubee horaati. Mataan oduu har'aa ba'iin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan kaleessa geggeeffame bakka tokko tokko ifa taasifamaa jira.
Gamkaaniin filannuma Itoophiyaa tan irratti haga guddaan kalee dhumattee akkamitti dhumatte? Paartiin Medereek ammoo borsaa filannoo nu saamanii keessumaa naannoo tokko tokko faalleetti borsaa filannoo nu saamanii jechuun himachuu jirani deemsi filannoo maal fakkaata? Warri kalee filata maal jedha? Qophiin teenna haga guddaan uumamaa filannooti Ameerikaatti har'a guyyaan guyyaa memooriyaal dee yookaan ammoo guyyaa jabaa waraan irratti lubbuudhaaf yaadatan guyyaa loltuu Ameerikaatii fi waraan irratti lubbuudhaaf yaadatanii tanaaf hidhanii biirooleen mootummaallee haga guddaan cufaa oolanii oduun jalqabnaa tujube.
filannoo biyyoolessaa itiyoophiyaa kaleessa geggeessameen galmeeffamanii kanneen turan ummata miliyoona tokkoof qabxii shan ta'u keessaa dhibbarraa harki saddeettamii sagaliif qabxii sagal kan ta'u sagalee kennuu isaanii itti gaafatamaan boordii filannoo magaalaa finfinnee obbo geetahuun gabramadin har'a raadiyoo sagalee ameerikaaf telefoonaan ibsa kennanii jiru finfinnee keessatti paartii isa kan biraayyuu iyyannaas ta'e komeen dhiyaatiin jiru jedhan sagalee kennuun yuunivarsiitiiwwanii ituun xumuramin hafuun sababaa barattoonni kutaa biyya adda addaarraa dhufaniif hojii isaa walxaxaa taasisee jedhaniiru buufataaleen filannoo finfinnee keessaa bahii filannoo ifa taasisaa jiru oduu gabaasaan keenya mallaskaachuu amma akka argetti bakka tokko tokkotti ihaadeeg qabxii olaanaa argateera mormitoonni garuu rakkoon isaan qunnamuu isaa tuquudhaan ba'iinsaa gammachiisaa miti jedhan ittaanaa durataan koongirasa federaalistii oromoo obbo mulaatuu gammachuu ijaarsi namni tokko nama shaniif itti gaafatamu sana sirriitti hojiirra ooleeraa jedhan madirak finfinnee keessatti sagalee guutuu in argata jedhees hin tilmaamu jedhaniiru ideeppaa samaayawii paartiinis akkasuma bahiin filannoo gaarii akka hin ta'in dubbataniiru boordiin filannoo biyyoolessaa itiyoophiyaa bahii filannoo waliigalaa dhiyeenyatti fataasisa jedhamee eegama jechuudhaan mallaskaachuu ammaa finfinneerraa gabaaseera paartiin madirak bulchiinsa uummata kibbaa naannoo hadiyyaa aanaalee garaagaraa keessatti taajabdoonni isaanii dhufanii akka hin taajabne dhowwamuuf uummati bahee filatellee waan doorsifameef bahii filannoo naannoo sanaan fudhannu jedhan bakka bu'aan buufata filannoo naannoo sanaa immoo madirak lafa ofii taajabdoota ittiin arginitti rakkootu uumame jedhe kan himate dhugaa miti jedhu henook sammaagzeertu gabaase sora.
obbo eliyaas adeeroo naannoo ummatoota kibbaa aanaa aadaa irratti itti gaafatamaa paartii madirakiti.
አንደኛ በሰባሉት ምርጫ ጣቢያዎች ከነበሩት በዚህ ወረዳ ስር
rakkoon teenna tokkeessoo buufata filannoo torbaatamii lamaanuu aana kana keessa jirutti taajabdoota teennu kudhanii lamaanuu gussanii hojjechuu dhowwan biirootti gaafatamaa filannoo aanaa suniitti mannee akka dubbiin sun fala argattu gaafannee xalayaallee barreessine achi geessinee rakkoo isaanii ilaallaa jedhaniitiin jarachuma dhiisanii bira yaa'anii akkas tolchanii akka paartiin tokko qofti kophaattu dorgomtu tolchanii jedha gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamaa kanaatti. aanaalee hafanillee fakkeenyaaf shiriqoo gafarsoo xilloo kubbii diimtuutii fi naannoo hafanilleetti taajabdoota madireeka duun dhufiniyyuu borsa filannoo guutanii hidhanii bulchanii jedha ummati filatullee dhufaniitiin kaadiree fi bulchiinsii gargara ummati doorsisee abbaa fedhani akka isaan filatan akka mirgin arganne tolchee jedha itti gaafatamaan biiroo filannoo obbo yaa'iqoob yoosef itti gaafatamaan naannoo sunii jechuu tuniin dhugaa mitii jedha ስሜ አቶ ያዕቆብ ዮሴፍ ይባላል የምስራቅ ባዳቸው ወረዳ
maqaan kiyyaa yaa'iqoob yoosefiiti filannoo kaleetti ummati haga guddaan ba'ee filate filannoon tuni taaqaa ta'a dimokiraatii seera qabeetti yoo filatullee ummati abbaa fedhe soda malee baheetiin filate tanaafuyyuu omtaateefuyyuu filannoo dhumachuu geettee innaan medereekii warri medereekii seera malee hojjechaa ture fuula bakka buutootii medereekii hin jirretti dhufaniitiin nu filachiisa yookaan ammoo seera malee nutti hojjetanii jechuun isaanii dhugaa miti naannoo sun aduun dhufiniyyuu nam kennu hojjechuu dhowwan jechuun isaanii dharaa jedha waamtaa ta'eefuyyuu paartiin madireek rakkinni kan himatanii boordiin filannoo ammoo kan naannoo sunii rakkinni kun dhugaa miti jedha.
Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa ajjechaa hoogganaa mormitoota Burundii balaaleffatee jira. Du'uun hoogganaa kana gargaarsa tokkummaa mootummootaa kan yaalamaa jiru tattaaffii rakkoo biyyattii furuuf ture danqee jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Iraaqif humnootiin jajjabee addaa waraana konyaa hambaar keessatti diina ofirraa deebisuuf lolaa wayita jiran kanatti gareen ISIS magaalaa Raamadii keessatti humna jabeeffataa jira. Kan Yuunaayitid Isteetsiin durfamu humnootiin waltaatota halkan eda samiirraan haleellaa geggeessaniin qabiyyee ISIS kan Musuliif magaalaa Baagdaad keessaa irratti fuulleffatan. Loltoonni Tuunis tokko jaal Randeebiyaa loltuun Tuunis tokko jaalleewwan isaa torbatti dhukaasuun erga ajjeesee booda kanneen kudhan ta'an madeessuudhaan boodarra ofitti dhukaasuun of ajjeese. Angoonni biyyattii akka jedhanitti haleellaan sun kan raawwatame maadhee waraanaa Buchoochaa kan Tuunis keessatti yoo ta'u bakka gareeleen Islaamummaa bitootessa keessa tuuristoota muuziyeemii biyyoolessaa daawwatan 21 tti dhukaasuun ajjeesaman irraa fagoo miti oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Kan caqasaa jirtan kun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii filannoo dabarraa qophii kalee hardhaaf bulfanne dabarra warra filannoo kalee teessoo godina Booranaa aanaa Yaaballoo godina Gujii aanaa Liibaaniitiif naannoo Tigraay magaalaa Maqaaleetti dubbisee filannoon kun akkamitti deemaa jirti jedheetiin kalee gaafadhee jira ka Yaaballootiin jalqabna.
Sa'aatillee guddoon dheerannee diirama sa'aatii kudha lama jalqabnee aga sa'aatii afurii filadheetiin sagaddeetii filadheetiin.
Mee fila- fulaan filannoo maal fakkaatti yoo seenan maal fakkaatti kana Marroo seenaa namillee marruun tokko ciftinuu ganamaan dhumneedheeti wal bulchiftii dhufee biqoo sa'aatiin dheerattee sa'aatii dheeratti suni namni tokkum tokkoon ol seenaa immoo waan nam qaqqajeelchaa namni guddoo waliillee darbaallee dhibiin hin jirtu haaluma wal fakka nagaatiin yobbaafan.
sa'aa gamee eegnaan jette kana sa'aatii kudha lama dhufeeti nagaa sa'aatii afurii achi ture sa'aatii afurii fi daqiiqaa soddoma irraatti filadheetiin gad deebi'e.
walumatu nama gametti hiriir yoo ati dhufti sun nama gametti hiriir si dur jiru yookaan si duub jiru fakkaati Nama egaa ineen malee namni na dur jiru sunatti akkan dhufeetti aga nama dhibba afurii shan ijaa hingaa na duuballee namiinum jiraan jiddum nama keessi jira namii fulaa buufataa kenna kanaatti in eeggata.
buufata gamit jira kana ta fulaan itti filatan Yaabala keessa gara buufata kudhanii jedhanii ani nenneellee gara buufata kudhanii jira jedhanii kun ammoo naannoo magaaluma yaaballoo ta'e gara ganda duwwaa lama keessa naannoo mana barumsaa iskuulii jedhamu naannoo sunitti argama. Naannoo piroojeektii kan jedhamu jechuudha. Ani buufata naannoo piroojeektii jiru kan naannoo eh, mana barumsaa sadarkaa lamaffaa iskuuliin duuba jecha.
kanaafuu nagumaan filatte nagaan keessa galte
Nagumaan filadhe nagaan deebi'e jechuudha.
maqaan kiyyanii oromiyaa mahaa jedhama godin booranaa aanaa mooyela jira gandi an itti filannoo gaggeessitan darbaleeti sa'aa gamit dante filatte nama gamit si dur jiru ati filannoo danda'atte garumsaa kudha ilama irriiba kennaan aadiyya aadman kiyya oliyyaane ee hojjanu gadhumne laayiniin namni fuula sadii laayin galee jira fuulaan sadaanuu hoja kamuu itti gari nama jaatama oli nu durine jaanji ahaa
haduuba dhufu namni ittum gayyaa sagalee garama sooratee gadumiya guddaa namni haduuba dhufulleen ruukichatu lakkofi dabalaatum deema mooyyaletti buufata filannoo hagamit jira arbaletti jechuun arbalee arbaleen gandi tokko ee gandi tokko taatee bakkii itti filannoon yookiin bakkii itti filatan lama gandi aanan qaba ammoo gandi damaa sun keessatti hojja kan guddise akkuma arbalee kana hojja deeme gara bak- bu- buufata afurtaman taa'e hojja lam lamaan deema ta'uu danda'a akkuma baay'een uummata gandi sunis waan itti aan hin beennu malee akkam kee jirutti filannoon akkuma dursaan geggeeffame eh, namu haa nam seete akka seetetti mirkan kee fayyadamtee gissuun amma si'a filanne.
ahaa dansa Eh, fuulaan buufati filannoo maan fakkaata kana yoo seente ilaaltu filannoo hojjaan marroon si geettee seentu ee kutta filannoo itti fudhanne sunini Mm.
hidhaanuma gaditti si mul'annee malee hidhaan awliin si'um argame aanumteen dee xiqqoo tokko akkan hidhani ahaa hidha hanqin maanak ta'in bee hudhu fuula gadi waaru jira fuula arbalee sana ammoo festaali gurraachi tokko jira ahaa.
yoo festaali kaan laphee ol si argani akkasi waan shakkiifaa waan yookaan ammoo waan siin galinfaa nu miidiyaan sochine bira yaane ee agga nama sunitti lookoo yaa'u jirti oo akkam dansaa deemuu jirti akka filannoo kanaan dura duuba guddoo namilleen sodaa of keessaa hin qabu Mhm.
amma tonni tokkollee kan mul'atu hin jiru.
fuulaan kee buusan korojoon kee buusan sun maan fakkaatti Korojoon kee buusan akkamarra jirti. Ak- Akkam jirti giriin jechuu Eh, guddos galateeffadhaa akka ishee yaabsitoodha galata qabda.
ayyee horii bulii abbette Yoo dhiyoon.
ayyee Ee maqaan kiyya galma waaqoodhani.
ee Maqalee yuunivarsiitii waggaa sadaffaa baradhaa ammaa kana. Kan namayyuu bahee filadhee gad deebi'ee Eessa- Buufateessaaf filatte?
kampaasii kiyyaan itti filadhee qa- qalamiinoo kampaasii.
Ahaa. Eh, Paartii agamii dorgoma kana achitti? Qob qabda?
Paartii achi keessa dorgomaniin nagin beeku garuu na biratti akka xaabi- akka xaabiyaa na bir jiru akka dhufe al paartii afurii argise.
Eh, Yoo Ana filatte?
bira jiru jechuun gargar na fakkaata bootaan inni jijjiiru.
Eh, eh, Yoo filatte saata kamii deemtee filatte akkanaatiin?
Ani sa'aatii ah, sa'aatii shanirra filadhe.
Ahaa, Agam saata kam eegatte?
Nu bira namni barataan baay'ina guddoo waan hin jirreef Eh, sa'aatii hedduullee hin dhaabanne daqiiquma dhaabadhe seenee filadhe.
ahaa. Maal fakkaata? Filan lafti filannoo sun jechuun poolisii jirmoo, maanti jirmoo, namni eh, eegumsaa jirmoo maal maal fakkaata nama laa dhufee ilaaluu fakkeenyaaf?
Poolisiin laan hin argine gam kiyyaane Eh, barattootumatti iyyuu fi nam bakka bu'ee taa'ee akka taa'ee laaluu jiru jira namni sun bakka yeroo sun iyyuu laalu lafti bakka naguma uumaa wanni namni dhiibanillee hin jiru namni akkan filadhu siin jedhullee hin jiru seeruun filannootiin seentee waan kan kee buuftee baata malee wanni biraa hin jiru haan arge.
ahaa.
Orienteeshinii warrattu namaa henna Mhm.
akkana filannoo akkanaan filtaa jedhanii malee bal filadhuullee waan jedhan dhaga'ee achillee ittiin dhaga'een waan dhaga'ellee hin jirtu.
Ahaa.
boksii hee buuftee bira deemtaa malee namni akkam filadhu hin jedhullee hin jiru waan nam dhibullee hin arginatti gibbii heennaatti jechuudha.
Mhm.
Gumii warra saajjaabii jedhan sun durte warrum duratti hee buuftee bira deemtaa wanni bira hin jiru.
Bifti korojoo sun maal fakkaatti? Kan adii moo gurraatti moo diimtuu moo bifti korojoon sun maal fakkaata? Kee buusan sun? Bifi maal? Bifi maal?
Bifti daalachi wayi Jedhan saamaan kalum guddas galateeffadha nagaa keessa.
ayyee nagaa nagaatti.
Maqaan kiyya Abduu Maammadi paartii madarak bakka bu'ee taajabummaaf deem jecha. Aana liibaanii buufata filannoo dhakakallaa irratti haguudiin gujii Mee filannoon tun walumattuu iyyuu akka paartii teessanitti akkamitti deemuu jirti? Maal argitee?
paartii teennaa akka gudiin gujii nama afurii dorgomu.
Ahaa. Walumattuu iyyuu mee filannoon tun akkami deemuu jirti? Ak- Duraan akkuma beekamu duulli filannoo ka godhamee gaarii ture. Amma immoo naannoo filannoo guyyaa filannoo ka har'a kanatan kan bakka bu'ee deeme akka fi- buufata filannoo kan jirutti buufata dhaqaqallaa tokko tan argee fi akka odeeffannoo kan qabu naannoo boobaa kan malka gubaallee irratti hadheessas akkasumas hadheessas jechuun bakka olreedii gandibaaddiyaa kan jiru kamiyyuu irratti buuf- buufata filannoo gandibaaddiyaa jiru kamiyyuu irra rakkoo jira filannoo kan akka seera filannootti kan godhamu aduun ta'inuun duratti korojoonni guutamanii hidhamuu halkan godhaman jechuudha. Taan lammeessoon taajabdoota paartii fi- paartilee adda addaa irra dhufan buufata filannoo seenuu dhowwu. Filannoon filannoo diimokiraatawaa miti. Baalootiin halkanuu guutamtee kaa'amtee kaan lammeessoon anaa mirgaa fi mirga gaafadhe akki namni akka godhanii ganna baasanii akka gandi boobaa akka ganda malka gubaa akka deessaa paartiin tamiyyuu tokkolleen namoonni irraa bakka bu'ee dhufu tokkolleen naannoo sunitti bakka bu'aa ta'uu hin dandeenyecha.
Tan saamaan guddas galateeffadha nagaa keessa.
Eesha.
Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti qophii teennee jala qabne daqiiqaa kudhanii afran tokkoyaane gara daqiiqaa kudhanii jaha kanan nuufa qophii filannoo tattaantu dabarra filannoo Itoophiyaa taakalee dhumattirra paartileen mormituu rakkinni hedduu himachuu jiran akka jechi paartii madarekiitti keessumattuu iyyuu gama shawaa dhiyaatti borsaan kaardii filannoo keessi buusaan saamamuu saamuu fi saamuu dhowwuu irratti ammoo namni lubbuu dhabeelleen jiraachuu fi waan gargaraa himachuu jiran tan irratti namoonni Dr. Mararaa Guddinaatii fi miiloota isaanii dubbise ta'a Dr. Mararaa dubbiseen jalqabna gara namoo san deebisa.
Dooktar Mararaa filannoon biyyoolessaa kaleessa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa akka ture beekamaadha. Paartiin Madirakis bal'inaan itti hirmaatee jira filannoo kanatti. Amma filannoodhaa booda maaltu mul'ataa jira? Maal argaa jirtu?
Duruma qabee rakkoo lama qaba ture. Rakkoon lamas otoo hin hiikamne filannaatti gallee sana jechuun boordiin filannoo warri filannaa deemsisanii amma dakaatti gara kuma dhibba lamaa ol kan ta'anii mootummaa kanatu bobbaafate. Warra taajabduu saba keessaas filamee jiran warra kuma dhibba lamaa ol ta'uu isaaniis mootummaanuma kanatu bobbaafate. Egaa mootummaa kanaa fi ulee tokkodha. Eh, Hokkoo tokko jechuu kooti. karaa biraa immoo mootummaan kun warra hidhataa hidhataan biyya kanaa gaa baay'eedha hidhataa gandaatii qabee milishiyaadhaa qabee poolisii naannootii qabee federaal poolisiitii qabee hamma makalaakaa saraawitii jedhan kana isatu bobbaasaa jira handireed persentii isatu of jalaa ka- qabaa karaa biraa immoo gaa boordii filannoo hunda isaanii handireed persentii isatu bobbaafate kanas ta'uu sana gaa yamma dandeenyetti saba keenya sochoofnee turre sabni akka ta- sagaltamii torba caala socho'ee sirni federaalizimii dhugaa haa dhufu jedhee nu wajjiniin oromiyaa maratti dargaggoon paasirbaa ba'anii nutis immoo jabaanneetuma eh, qabeenya qabnuuni gargaarsa arganneeni oromiyaa maratti gallee makiinaa gara saddeetii amma kudhaniitti bobbaafnee socho'aa turre wa- waraqaa faca'u immoo miiliyoonii sadii ol facaafne barana akkuma ta'utti hojjennee turre sabas immoo akka sochoofnee turre egaa mootummaan kun immoo kan naa ilaalu dheengaddaa qabee isa komaandi poostii jedhan kana akkuma miilitarii opereeshinii wattaadarii opereeshinii jedhan kana akkasitti beeksisee dheengaddaa qabanii taajabdoota keenya hidhuu gubbaatti bobba'anii amma kaleessa ganamaatti itti fufanii harka baay'ee kan jedhamu taajabnoonni keenya yoo hin hidhamaniiru yoo reebamaniiru yoo hin aratamaniiru ijaa kanaa gaaddoo baay'ee iddoo taajabduu keenya hin jirretti paartiimti biyya bulchu kuni akkuma barbaadetti filannaa deemsise gara dhumaatti immoo dhuma taajabduu hin jirretti iddoo tokko tokkottis immoo sabni jaanu filee fi itti korojoo dhaqaniituma humnaan idduma taajabduun darbitee darbitee haftes dhaqaniitu humnaan fudhatanii warra gaaddoo dhufan hin beekne federaal poolisii kanatu humnumaan korojoo fe'atee deemaa ture anis ambo ture ambo lammaffaattan dorgoma ture achittuma achi keenya ilaalu federaal poolisiin gara makiinaa afurii oltu bobba'ee sagalee sabaan hin kenninu iddoo jettetti dhaqaniitu humnumaan korojoo fe'atanii deemanii egaa oromiyaa malas haa ta'u iddoo madirakiitti galee gara kibbaas gara maaliif yoo hin sagalee guutaniitu bulchanii tajaajila immoo gaatuma bobba'aniitu ari'atanii sagalee irraa fudhatanii iddoo tokko tokko ijoolleen harkaa fudhattee deemuu dandeesseetti.
Ijoolleen harkaa fudhattee ijoolleen harkaa fudhattee deemuu dandeesseetti naa jettan maal jechuu keessan mee naa ibsaa.
Deemuu dandeessee jechuun sagalee lakkoofsiftee jechuu kooti ijoolleen baay'inne wal ijaaranii iddoo tokko tokkotti amma iddoo hin ani dhaladhe fa'aa gorosolee jedhu qilee jedhu gudeellaa jedhu iddoo sana safara sana fa'aa magaala gudar fa'aa yoo inni ajjeesaa jetteet ijoolleen alaas wal ijaartee jirti. Egaa iyyi ka'aa jeequmsi ka'aa jiranis qawweedhaan fudhachuu sodaatanii iddootti kennan jechuu kooti akka.
Amma walumaa galatti naa ilaaltan ba'iin filannoo iddoon filannoo miti la- namoo filannoo miti kan deeme armi roobarii isa jedhan jira miti qawweedhaani sagalee saba saamuudha malee kan deeme filannoo miti jechuu kooti filannoo ittiin waamiin.
ba'i sagalee kenname kanarra maxxanfame irratti iddoon keessan eessa jira waan adda baaftan jira bakkawwan adda addaatti.
Adda baasuu hin dandeenye laga maa inni seete iddoo ijoollee isaan keenya iddoo mo'anne waraqatatti kennanii turanii. Isa kaan egaa iddoo baay'ee isaan reebanii fudhatanii deemanii. Isaan godhanii maal isaan godhanii hin beeknu jechuu kooti.
Eessa eessa kan isaan reebanii fudhatan waan qabatamaan jira dooktar Mala.
Elaa Oromiyaa maratti kanumatu deeme donan dorgomus kanumatu deeme amma amboo bukkeetti midhaaqanyi iddoo jedhani ajjeesanii fudhatan amma taajabduu ajjeesaniituma korojoo fudhatan ammasitti deemanii jechuu kooti amboo bukkee midhaaqanyi callee lammaffaa jiru iddoo jedhanitti nafsiinuma baasaniitu waa, fudhatanii dubartii tokkos madeessanii qawweedhaan nama nama baay'ee madeessan achitti namni tokko garuu lubbuun darbeera giddiisaa camadaa nama jedhan ajjeesaniituma korojoo fudhatan.
Kun shawaa lixaanaa midaaqanii bakkatti kanaan dura namni biyyansaa dhibbaa jedhamu itti ajjeefame jechuudha.
Ee, biyyeensaa dhaabaan jiru iddootti bara waggaa shan fuuldura ajjeefame aanaanuma sanadha aanaanuma sanadha Amma namatu ajjeefame jettu achitti.
giddisaa ja- camadaa nama jedhamutti ajjeefame namni madaa'e dhiirri madaa'e jira dubartiin madoofte jirti ambasitti deemamee chukote egaa oromiyaa maratti iddoo baay'eetti kan dhaabalabalaa ture ila yuunifoormii akkuma komaandi poostii tokko hojjetanii hararii qabee amma dambidoollootti booranaa qabee amma kamiseetti amma jimmaa lubbaaboritti taajabduu ari'achuun reebuun hidhuun humnaan fudhatanii deemuun iddoo hundatti egaa warri boordii filannoo warri filannoo geggeessaa jiran kuni kaabariisa jedhan kana shifaanii ke- waan kennan malee warra kaabinee fi dabballee jedhan kana isaantu geggeessaa ture jechuu kooti.
Mee gara midhaan qanyiittan sin deebisa yoomi kana jechaan kun raawwatame akkamitti Kaleessa kan ta'e?
kaleessa kaleessa.
Akkamitti mee haala isaa garfageenyaan waan naa ibsuu dandeessan jira?
Eh, Kan bal'inaan dajanee Daje- dajanee Eh.
Xaafaa'ee dhaabachuu hin dandeessa.
Obbo Dajanee Xaafaa Ittaanaa Barreessaa Koongireesa Federaala Oromooti. Filannoo kaleessaa aanaa calleyaa jechuun aanaa filannoo calleyaa tokkoffaa kan naannoo geedootti kan isaan dorgoman. Walitti bu'insa Dooktar Mararaan uumame jedhan ilaalchisuudhaan akkana jechuun naaf ibsan.
Aba qidaamee galgalaa kaanee nun taajabdoota keenya bakka isaaniitti akka deeman geggeessinee jirra. Isaanis sa'atii kudha tokko qabanii bakka taajabuu ga'anii jiranii. Hamma sa'atii ja'aatti waan hunduu gaarii ture. Sa'atii ja'a booda haalli uummataa inni filatee dacha'u waan haasa'u informeeshinii jala kaanii ilaalanii warri koree achis ifatti filadhaa malee dukkanan ta'u jedhanii na waan jedhan lakki ifatti hin filannu nun jedhanii wannaa wal didan uummata wal dhabanii taajabdoota iddoo filannoo irraa baasu hin ari'u hin reebu hin nidhu isaa booda uummanni warri taajabdoota eegan jiru duran waan jennu uummanni sagalee isaa akka eeggatu uummanni sagalee isaa akka kabachiifatu kan jedhumus waan keessa hin jira. Kaniif uummanni sagalee eegsisuudhaaf meetira dhibba shanii irraa fagaatee eegaa jira. Isaa booda ijoollee warra taazzaban irraa ariinaan uummanni maa ariitu jedhanii kana booda milishaan hin tokkosaa, poolisiin hin tokkosaa, faxinuun Oromiyaan tokkosaa, federaalliin tokkosaa. Kana keessa nama taazzabii sana eegu sana nama tokko ajjeesanii yeroo ammaa gara nama shanii rukutamanii hospitaala jiru. Hamma yoonaallee warreebaa jiru an buruqee ani xiyyiitiin garaatti hafee jiru jira jechuudha. Oddoo kanatti callee lammaffaadha. Callee lammaffaa tokko deebisaa bayyineedha. Aanaa midhaa keenyatti an dorgome. Ani aanaa callee tokkoffaa naannoo geedootti an dorgome. Oddoo kanattis egguma nas ga'ee taajabduu eegaan oole nama tokko ajjeesaniiru naannoo daannootti kan jedhamu kana nan dhagaa isuma ammaa kana. Kana caalaa hospitaalli jaajjii akka jirutti nama akkamaa jira yeroo ammaa hospitaalli midhaa keenyi akka jirutti nama akkamaa jira jechuudha.
Calliya naannoo geedoo isin itti dorgomtanitti immoo maaltu ta'e mee haala sanaa ibsaa?
Isa fi'ammuma amma naa bilbilanii namni tokko du'eera naan jechaa jiru. Reebamee jechuudha. Korojoonni ankoo amma sa'atii sagaleetti sirriitti deemaa ture. Amma sa'atii sagaleetti irra deemnee nus ilaalaa turre. Isaa booda sa'atii kudha lamaa booda Isuuzuu warra naggaaneerra humnaan fuudhanii konkolaataa mana yaalaa jechuudha. Ambulaansii mana yaalaa dirqisiisanii fuudhanii konkolaataa hammootummaa koodii afur fuudhanii saraawwitii irra naqanii federaala irra naqanii irra deemanii korojoo guuratu ijoollee keessaa ari'anii reebanii doorsisanii jechuudha irratti tokkosanii akkaataa kanaatiin korojoo guuraa turanii jechuudha. Egaa korojoo irraa guuranii ofii isaanii lakkaa'anii booda ekspertiidhaan socho'u waan ta'eef amma immoo eenyunuu ba'aa mirkaneessu hin jedhu sanaaf liistii tajaajiltoota buufata mirgaa boordii boordii sana sakatbeetii aanaa irraa fudhatanii liistii isaaniitiin bakka isaanii warra isaanii hin beeku taa'anii walii dabarsaniiti ijoollee sana karaa karaatti barbaadaa jiru. Namoota muraasa qabatanii jiru isaanii nuu mirkaneessaa yoo nuu mirkaneessitan inni mana dhaadhaa baatu yoo ta'u baatte waggaa tokko waggaa lama sirriitti murteessisiisna jedhanii amma poolisaabatti doorsisaa jiru jechuudha muraasa isaanii warra qabaman. warkaan immoo biyyaa badanii nuun ofii isaanii hatanii nuun mirkaneessisiisuun qaban jedhanii caakkaa jiru amma yoonaataa zabdoonni keenya namni torbaatamii tokko keessa namoota kudha shanan tokkodhaan qabame namoonni afaan akka jirutti caakkaa jiru.
Dhaggeeffatoota keenya himannaa Dooktar Mararaa fi Obbo Dajanee Xaafaa dhiyeessan kanaaf deebii argachuuf dura kanan itti bilbile bulchaa aanaa midaaqanyii Obbo Magarsaa Gurmeessaatti ture. Heloo Obbo Magarsaa akkam ooltan?
Yaa ooltanii.
namoo daandiin jedhaman raadiyoo sagalee ameerikaa irraan bilbilaa naannoo keessanitti dhimmaa filannoo wajjin wal qabateen walitti bu'iinsa uumameen namni giddiisaa camadaa jedhamu du'eera waan jedhu hoogganoonni paartii mormitootaa nutti dubbataa jiru kanaaf haala isaa akkanaaf ibsitan barbaadeen.
Lakka mammaatti waan qulqulleeffadhe waan beeku hin qabu. Dhimmataa ganaa wanti qoratamu jira ammaa fi waan namni kana jedhee waan namni qulqulleessee harkaa qabu waan hin qabneef ammaaf hin kennuu dandeenye.
Garuu namni du'uun beekamaadha.
Egaa mammaatti waan qabatamaadhaan kana wanti jennu hin jiru riiferiidhaan asii deemuusaa qofan beeka.
Reeffa moo utuu lubbuun keessa jiru?
Otoo lubbuun keessa jiru ashagamee.
Eessa deeme jechuudha?
Hospitaalatti riiferii godhaniiru kanaan ala waan beeku hin qabu.
Hospitaala kam akka deemeyyuu hin beektan jechuudha.
Hin beeku.
haala walitti bu'iinsa kana nu ibsuu dandeessu akkamitti akka inni ta'e.
Akka mammaatti wanni ganaa qoratamuun alatti waan nan beeku tokko illee hin jiru.
Namoonni gabroonis madaawanii akkasuma hospitaala jiru ka jedhutu jira kun hagam dhugaadha obbo Magarsaa.
Dhugaarra baay'ee kan fagaatedha.
isuma qofaa kan rukutame.
Rukutame tokkichaatti beekama kana caala waan beekuun qabu.
Tole galatoomaa gaa fayyaa ta'a.
Fayyaa ta'a.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa midaaqanyi koomaandar Lachiisaa Taakkaleetti illee bilbileen ture akkana jechuun naa ibsan.
Ganaa qulqulleeffanna lakki waansaa hin dhageenye amma hojii biraarra jirra. Ganaadha kan qulqulleeffannu ganaa qulqulleeffanna.
Garuu dhimma isaa qulqulleeffataa jirtu maalirraa akka ta'e malee du'uun isaa beekamaadha.
Nuti garuuyyuu akka keenyatti madaa'ee riifariidhaan gara hospitaalaa deemuusaa malee du'uusaa ergixanyaa miti. Amma hin qulqulleeffanna garuu odeeffannoo tokko tokko akkuma ammatti dhageessu hin qulqulleessinee bira hin geenye odeeffannoon tokko tokko jira.
Koomaandar Lachiisa namoonni gara biraanis kan madaa'an akkasuma dubartiin tokkoof dhiirri tokko jiru isaanis akkasuma hospitaala galanii jiruudha kan jedhamee dubbatamaa jiru kanallee yoo quba qabdu ta'e.
Hospitaalli jiru aanaa keenya keessa miti iddoo isaan hospitaala jiran immoo hin beeku odeeffannoo isaa hin qabu haala isaa qulqulleeffadhee si bilbiluu nan danda'a booda.
Gara biraa tokko garuu gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafachuu barbaada tarii yoo quba qabdu ta'e aanaa sin bira jiruudha namni gara biraan geedoo. buufata filannoo calliyaa tokkoffaa jedhamu sana jechuudha aanaa calliyaa namni kabiraan tashaalee jedhamus akkasuma walitti bu'iinsa irratti lubbuunsaa darbee jira ka jedhamutu dubbatama kana quba qabdoo ta'e.
Callee irratti?
Ee callee irratti geedoo jechuudha.
Lakkee ani quban qabu walii bilbillaa wal dubbisna noo akkasii naan kennine callee irra nagaa ta'uu isaati kan hin beeku.
Sinittan deebi'a booda galatooma. aanaa calliyaa kan aanaa filannoo calliyaa tokkoffaa kan naannoo geedootti namni tashaalee jedhamu du'u laalchisuudhaan kan obbo Dajanee Xaafafaa dubbatan adda baafachuudhaaf bulcha aanaa calliyaa obbo Addaamuu Waaqasaatti bilbileen ture akkana jechuun naaf deebisan.
Akka aanaa keeniyaatti akka aanaa calliyaa jechuun egaa dura aanaa calliyaa kan jedhamu yeroo ammaa kana aanaa sadan tokko ta'ee jira. Aanaa calliyaati aanaa midaaqeenyii aanaa iluu galaana jedhamudha. akkaanaa calleatti amma dhimmoonni isin kaasaa jirtan kun tokkollee hin jiru jechuudha. Aanaa keenya keessatti buufata afurtamii torba qabna. Buufata afurtamii torba irratti iyyuu karaa dimokiraataa ta'eetii fi uummanni waan isatti fakkaate waan nyaataa jedhu hundi isaa filatee jira. Aanaa keenya keessatti hin jiru jechuudha.
Midaaqanyiitti namni giddiisaa camadaa jedhamu rukutamnes namoonni kabiroonis achitti rukutamne hin madoofne akkasuma immoo aanaa calliyaa keessatti calliyaa tokko jechuudha akka kan filannootti tashaalee namni jedhamu hin duuneedha kan isin jettan.
Calliyaa tokkoffaa keessatti waan akkas hin jiru kan midaaqeen immoo anaa midaaqeen beekan waan hin beekuu qabanne anaas.
Dhaggeeffatoota keenyaa dhimmoota kana hordofnee gabaasuu itti fufnaa har'aaf kanneen ibsanaaf kennan mara guddaan galatoomsadha kanuma nan xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti.
Kam jaqa hojjetan turraa doonii viiyoo sagantaa afaan Oromooti qophii teen taarraa tanmaan fixannaa qophii teen naan bora walaa garraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba suniin duratti ammoo muuziqaa kanaan nagaa bulaa. sky